mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi mwiriwe neza leta y'u Burundi irishimira uko impunzi zitahuka harakiriwe abarundi bangana ibihumbi cumi na bitatu amajana umunani na mirongo ine n'indwi bahungutse bavuye mu bihugu bya repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo abangana ibihumbi umunani n'amajana ane na mirongo umunani na batatu bahungutse bava muri tanzania uyu ni gervais ndirakobuca minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano mu burundi mu rwanda rib yataye muri yombi abantu bane baregwa gucuruza amahembe y'inzovu muri magendu naho afurika yunze ubumwe na banki y'isi yose bahagaritse sudani mu banyamuryango babo ikaze muri kumwe na thomas kamirindi duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi nk'uko nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi umuryango w'afurika yunze ubumwe na banki y'isi yose bahagaritse sudani mu bikorwa byabo byose fideli niyongabo arabagezaho iyi nkuru uwo muryango watangaje uno munsi kwa gatatu ko wafashe iyo ngingo gushika intwaro y'igisivile isubijweho mu gihugu wiyamirije kudeta yabaye mu kuvuga ko ari uburyo bwo gufata ubutegetsi mu nzira itubahirije ibwirizwa shingiro mu nyuma yaho ibanki y'isi yose nayo nyene yafashe ingingo yo guhagarika imfashanyo yaha sudani umuryango w'ubumwe bwa afurika wari wahagaritse Sudani mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda inyuma y'uko abari mu myerekano yasaba intwaro y'igisivile barashwe hanze y'ikicaro cy'igisirikare ku mugwa mukuru Khartoum yasubiye kwemererwa muri uwo muryango amezi atatu inyuma y'uko leta ya mbere ishyizweho kuva perezida yari amaze igihe atwaza gahotora Omar al-Bashir akuwe ku butegetsi General Abdel Fattah al-Burhan yayoboye abagize kudeta yarakuye leta yahahora ku munsi wa mbere w'indwi yongera atangaza amategeko yo mu bihe bidasanzwe umushikiranganje wa mbere Abdallah Hamdok yahagaritswe n'igisirikare hamwe n'abandi bashikiranganje vyatumye abanyagihugu bashavuye bihereza amabarabara ku mugwa mukuru Khartoum. Hamdok yahavuye arekugwa yamara abandi bashikiranganje hamwe n'abandi bayobozi b'abasivile baracapfunzwe muri repubulika ya demokarasi ya kongo oms ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima iratangaza ko umubare w'abagore n'abakobwa bafashwe ku ngufu n'abakozi bayo ugenda wiyongera fideli niyongabo arakomeza ivyo bibaye inyuma ya raporo ku maroregwa ajanye no gufata abapasoni n'abigeme ku nguvu muri kongo yashizwe ahabona mu kwezi guheze abakozi mirongo umunani na batatu b'amashirahamwe y'abagiraneza ica kane muri bo bakorera ishirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi oms baragize uruhara mu gufata abapasoni n'abigeme ku nguvu hamwe n'ayandi mabi afatiye ku gitsina mu gihe c'ikiza ca ebola muri kongo iyo nkuru yatangajwe n'umugwi wigenga ujejwe itohoza mu kwezi guheze ishirahamwe oms rimenyesha ko abandi bapasoni n'abigeme bagiye ahabona baravuga amabi afatiye ku gitsina bakorewe n'abakozi b'amashirahamwe y'abagira neza ico gihe nta gitigiri cyabo ryatangaje kubera ari ikibazo kiri mu ibanga iryo shirahamwe ririko rigerageza gufata ingingo zizotuma risubira kwizigirwa ayo marorerwa y'abapfasoni n'abigeme bafatwa ku nguvu kaba akaryo k'amashirahamwe y'abagira neza ku kwikebuka mu kubona ko hari ibintu bitagenda neza muri yo ishirahamwe OMS riza ryarirukanye abakozi bane baryo bagaragaye ko bakoze ayo mabi ijwi ry'amerika muri brezil komisiyo ya sena yafashe icyemezo cyo kurega perezida jair bolsonaro ibyaha byibasiye inyokomuntu ikirego gituruka ku cyorezo cya covid brezil nicyo gihugu cya kabiri ku isi kimaze gupfusha abantu benshi barenga ibihumbi magana atandatu inyuma ya leta zunze ubumwe za amerika inteko ishinga amategeko ya brezil yemeza ko perezida bolsonaro na guverinoma ye babicishije ku bushake kuko banze nkana babigambiriye gufata ingamba zo kurwanya icyorezo bavuga ko kureka covid igakwirakwira bizatuma igihugu kigera ku budahangarwa rusange intumwa za rubanda zisobanura ko bolsonaro na guverinoma ye batinze cyane kwemera inkingo za covid n'imyuka yo gufasha abayirwaye no gukoresha imiti y'amagendu nka hydroxychloroquine itavura na gato no gukwirakwiza amakuru atariyo maze bituma abantu ibihumbi n'ibihumbi bitaba imana ibi byose byatumye sena ishyiraho komisiyo ya nketi yihariye nyuma y'amezi atandatu imaze ikora yakoze raporo y'impapuro igihumbi na magana abiri isobanura ibyaha bashinja umukuru w'igihugu na guverinoma ye birimo ibyaha byibasiye inyokomuntu komisiyo yemeje ko igomba gushyikiriza ikirego umushinjacyaha wa repubulika ya brezil we ufite ububasha bwo kujyana mu nkiko ikirego kireba umukuru w'igihugu usibye perezida bolsonaro ubwe komisiyo ya sena ya brezil irega n'abandi bantu hafi mirongo inani barimo abahungu be batatu abaminisitiri na sosiyete ebyiri z'ubucuruzi bw'imiti perezida bolsonaro wavuga ko we na guverinoma ye ntacyo batakoze kuva covid icyaduka kugira ngo bayirwanye bivuye inyuma kandi ko ibi birego na nketi byose ari ikinamico rya politiki radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda muratwumvira ku maradiyo yanyu kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi ni ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri turi no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com kuri youtube na facebook ni voa radiyo yacu amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu burundi mu mezi atatu ashize abarundi bari impunzi ibihumbi makumyabiri na bine na magana atandatu baratahutse bava mu bihugu bya kongo tanzania rwanda uganda n'ahandi mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru ukorera i kigali mu rwanda aratubwira inkuru irambuye mu kiganiro n'abamenyeshamakuru i Bujumbura mugwa mukuru w'ubutunzi umushikiranganji w'intore gati mu gihugu yemeje ko igikorwa cyo gutabukana impunzi kiriko kigenda neza mu mezi atatu aheze umushikiranganji Gervain Ndirakobuca yatangaje ko abarundi barenga ibihumbi mirongo ibiri na bitandatu batahutse bavuye mu bihugu by'akare ka Afurika y'ubuseruko bari barahungiyemwo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu harakiriwe abarundi bangana ibihumbi cumi na bitatu amajana umunani na mirongo ine n'indwi bahungutse bavuye mu bihugu bya repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo abangana ibihumbi umunani n'amajana ane na mirongo umunani na batatu bahungutse bava muri tanzaniya abangana igihumbi n'ijana bahungutse bava mu gihugu cy'u rwanda abangana amajana ane na cumi na babiri batahutse bava mu gihugu cya kenya amajana indwi na mirongo itanu na batatu bavuye mu gihugu cy'ubuganda abagera ku icumi n'umwe batashe bava mu gihugu cya sudani bakaba bararonkejwe imfashanyo y'ibanze naho biruko bamwe muri abo baheruka gutahuka biganiye ijwi ry'amerika ko batararonka ivyankenerwa vyo kubaho mu minsi ya mbere nk'amazu n'ibindi aba n'abashikiye ingozi mu kirundo mu ruyigi n'imakamba bavuye mu rwanda mu buganda no muri tanzaniya twebwe n'ukuri turasaba leta ihagurukira ikibazo c'abantu bahungutse mu bijanye no kwivuza no gufungura no kuryama inzu nadurazi ko zabomaguritse amashitingi nabo baduhaye twasize ko yaratabaguritse kubera umuyaga mwinshi urubura ntibarabe nyene ukuntu nyene bodufasha turi batanu jewe maze amezi ane n'imisi icumi mu kibano n'ukuri nta ngorane ahubwo ingorane tuzibona mu bintu bijanye n'imfungurwa n'uburaro jewe mpereye nk'aho ndashikiye dusavye indaro ku muntu w'umubanyi twari dusanzwe tubana kare ntacyo twikorako ntacyo cya ruguru bose ni nk'abahungutse nta kintu wabanza umubanyi nta kintu wakopesha umubanyi bakagerageza n'ukuri bakongera bakadufasha izindi fungurwa ubwo bushikiranganji bujeje kwakira impunzi burabizeza ko abajejwe intwaro bariko baragira intonde z'abakeneye imfashanyo kurusha abandi kugira ngo bagarukirwe ko uwo mushikiranganji nyene afise mu nshingano n'ikibazo c'umutekano yamenyesheje ko muri ico kiringo hasambuwe imigwi y'abagizi ba nabi harimwo n'abateye amagrenade hirya no hino mu gihugu mu mezi abiri aheze ndetse Gervain Ndirakobuca yongera ko kuba abantu ibihumbi n'ibihumbi bikekwa muri ayo mabi bafashwe n'igipolisi harafashwe inkoho zitandatu zo mu bwoko bwa karashinikov inkoho imwe itera ibisasu bya roketi ibisasu ntezwantoki mirongo ibiri na bitatu amasasu ibihumbi bibiri n'amajana abiri na mirongo itanu n'atandatu amabomba atanu yo mu bwoko bwa morukiye ya mirongo itandatu arahagaritswe abikekwa ko ibyaha bitandukanye bangana ibihumbi mirongo ibiri n'ijana n'indwi arahagaritswe n'abapolisi mirongo ine na babiri bigenjeje nabi harasamburwa imigwi mirongo itatu n'itatu y'inkozi z'ibibi icyo bikoze Asher niko yagize atwara ishami rigiteka rihani agateka akazina muntu yabwiye ijwi ry'Amerika ko abenshi mu bafashwe bazize ugwikekwe rigiteka rikunze gushira hamwe ivyegeranyo by'abafatwa muri ubwo buryo benshi bahagarikwa ni babandi bikekwa ko bari mu myerekano y'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu cyane cyane mu rwanda rw'abatutsi aho abandi nabo ni bamwe bari mu bikekwa ko badashyigikiye ubutegetsi buhari na cyane cyane abantu bo mu ngambwe idashyigikiye ni uvuga cyane cyane usanga ari seneri emeside ndetse mbere n'indi migambwe usanga itemewe n'ubutegetsi buhari rigiteka ryibaza iyo bafungiwe muri iri giteka rero tukagira tuti nyabuna kuri icyo giti yatanze na bujya kirengeye kure y'abafungwa bahari icyo twiyumvira tuti none abo bantu ibihumbi mirongo ibiri bafungiwe hehe barafasha bafungirwa icyo rero gitagi tumara igiteka yumvira yuko bwa busho butemewe n'amategeko bushobora kuba bwaragwijwe muri iyi minsi kuko mu biharo dufise ni uko mu kwindwi hari hafunze abantu ibihumbi cumi na kimwe n'amajana ane na mirongo ine na batatu ubushikiranganji bw'intora hagati mu gihugu n'umutekano bwateguye ko umutekano wagarutse mu gihugu inyuma y'ibitero by'amagrenade byabaye mu kwezi kw'indwi niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika tuve mu burundi tujye mu rwanda rib ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzacyaha yataye muri yombi abantu bane abanyarwanda babiri umurundi umwe n'umunyekongo umwe ivuga ko binjije amahembe y'inzovu mu gihugu mu buryo bw'amagendu bakoresheje imodoka y'abadiplomate mugenzi wacu venise nshimiyimana ukorera mu biro by'ijwi rya amerika i londres mu bwongereza yadukurikiraniye iyi nkuru abantu bafashwe ni abagabo bane murokozi desire akaba ari umunyarwanda gisa deric akaba ari umunyarwanda kaburaburyo siriak akaba afite ubwenegihugu bw'uburundi kagabo nikodemu akaba akomoka muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bakaba barafatanywe ibiro mirongo ine na bitanu by'amahembe y'inzovu babyinjiza mu rwanda kugira ngo babigurishe biragaragara ko bari batuye ahantu hatandukanye umwe muri kongo undi mu burundi abandi mu rwanda bacuze umugambi bate mwabuze runono mute kugira ngo mubagwe gitumo aya mahembe y'inzovu yafatiwe mu modoka y'umudiplomate yanditse kuri sinerak sinerak ni ikigo gikwirakwiza amashanyarazi gihuriweho n'u rwanda uburundi na repubulika iharanira demokarasi ya kongo murokozi desire niho yakoraga hamwe na kaburaburyo siyak bagabo nikodem akaba ari umunyekongo aba bose rero bakaba baramenyanye aho bano babiri bakoraga muri sinerak hanyuma baza kujya umugambi w'uko bajya bakora ubwo bucuruzi butemewe umurokozi desire w'umudiplomate uhagarariye u rwanda muri sinerake avuga ko yazanye ibintu atazi mu modoka ye akabisabira imbabazi ariko nikode mu bagabo ukomoka muri kongo avuga ko bari babiziranyeho ibi mwashoboye kubibonera gihamya tubifitiye gihamya ibyo murokozi desire ari kuvuga ni amatakirangoyi ni kwa kundi uba wafashwe ukagira ikintu ugomba gushaka uburyo wisobanura ariko igihamya kirahari bagenzi be baranabimushinja bavuga n'ukuntu bumvikanye ndetse n'imodoka ye niyo yakoreshwaga iyo modoka yari ifite purake z'abadiplomate desire niyo yatwaraga niyo yabitwaraga niwe nawe anabitwaye abyinjiza mu rwanda abikomeza abiza mu kigali nk'umuntu rero responsable uri kuri ya rwego nta kuntu yavuga ko yatwaye ibintu atazi agatwara n'abantu atazi ni abantu bari bafitanye umugambi bari baziranye bari bazi n'ibyo bari gukora kubw'ibyago byabo barafatwa ikigaragara ni uko abo bafashwe bose ari abari baje kugurisha ayo mahembe y'inzovu i kigali ariko uwo mutafashe n'uriya washakaga ibiro ijana na bine nubwo bari bamuzanye mirongo ine na bitanu nta kanunu k'aho waherereye iperereza rirakomeje ntabwo iperereza rihagaze ababigizemo uruhare rwose baracyashakishwa ubu ngubu ntabwo twabavuga mu itangazamakuru ariko nabo igihe kizagera bafatwe mbese ayo mahembe yafashwe ko yacuruzwaga n'abarundi abanyekongo n'abanyarwanda yaturutse mu rwanda yaraje kugurishirizwa mu rwanda yaganagahe iperereza ry'ibanze rigaragaza ko aya mahembe yari aturutse mu bihugu by'abaturanyi u rwanda rero rukaba rwari ruri gukoreshwa nk'inzira aribyo bita transit ubundi ntabwo ariho ayo mahembe yaturukaga ndetse si naho yari agiye kugurishirizwa ahubwo u rwanda rwari ruri gukoreshwa nka transit aho bari bafite umugambi wo kujya kuyagurisha mu bindi bihugu amahembe y'inzovu ibiro mirongo ine na bitanu birafashwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha rib ayo mahembe azagurishwa amafaranga ahabwa abakene ayo mahembe azatwikwa bizagenda bite ayo mahembe abikwa muri rdb akabikwa akajya akoreshwa nka exhibition ndetse mu rwego rwo kwigisha abantu kubungabunga ibidukikije kubungabunga no kubaha izi nyamaswa zikomye arizo nyamaswa ziri mu kaga kubera ibizikomokaho ba rushimusi baba bashaka kugurisha mu buryo butemewe keri mu rangira umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha mu rwanda ndagushimye cyane ku bw'aka kanyuhaye ijwi ry'amerika murakoze cyane venusi isi yihaye intego y'uko sida izaba yaracitse burundu mu bihumbi bibiri na mirongo itatu muri uru rwego minisiteri y'ubuzima mu rwanda ifatanyije na rrp plus urugaga nyarwanda rw'ababana na virusi ya vih itera sida yatangije umugambi wo gukangurira abayanduye gufata imiti neza kugera ku rugero itakigaragara mu maraso no ku buryo rero uyifite atabasha kugira undi yanduza mugenzi wacu eugene mukankusi yaganiriye n'umunyamabanga nshingwabikorwa wa rrp plus madamu sage semafara sylvie muneza umuyobozi wa rrp plus bamwe mu bagenerwabikorwa b'uru rugaga bashakanye umwe agendana ubwandu undi atabufite ibyo bita couple discordant mu gifaransa harimo kandi muri iki kiganiro na muganga simeon tuyishime ushinzwe kuvura no gukurikirana abafite virusi itera sida muri rbc ikigo cy'igihugu cy'ubuzima nk'uko twese tubizi abantu bose dushishikariza kwipimisha kumenya uko bahagaze abantu baba batazi uko bagiye bahagaze ku byerekeranye na virusi itera sida rero abamaze kumenya ko afite virusi itera sida nanone ntabwo ari kumenya gusa ahubwo abagomba gukurikiza n'intambwe yindi yo kujya ku miti bifasha umuntu ufite virusi itera sida kugumana ubuzima bwe ameze neza bikamurinda ibyirinzi bitandukanye byatuma ubuzima bwe bubasha kujya mu kaga umwanya uwo ari wo wose bitewe n'uko virusi iguca intege umubiri nk'uko dukunda kuba dushishikariza abantu dukurikirana muri rusange rero uko ubushakashatsi bugenda butandukanye bugenda bugaragara cyangwa se uko hagenda hagaragara byinshi mu kwita ku bantu abantu bagenda banoza ingamba zo gufasha abana baje gutera sida gukomeza kugira ubuzima bwiza hagenda habaho n'izindi ngamba zitekereza nziza zibafasha kurushaho gusigasira ubuzima bwiza cyangwa se no gukomeza gufata no gukomeza kumera neza harimo gufata imiti neza nk'uko ubukangurambaga buri gukoreshwa bukenewe cyangwa se abana bafite virusi itera sida bakenera kugira ngo barusheho kuba babasha kuguma kumera neza nubwo bafite virusi itera sida rbc ikigo cy'ubuzima rbc gishamikiye kuri minisiteri y'ubuzima birumvikana ndetse n'abafatanyabikorwa batandukanye bari muri uru rwego
yego madame semafara mu rugaga rw'abagendana ubwandu bwa virusi itera sida iyi gahunda mwe mwayakiriye mute iyi gahunda twarayakiriye neza cyane cyane cyane yuko yaje itanga yuko mu rwanda twari tugeze ahantu heza aho abafata imiti ya virusi itera sida mu rwanda bigaragara yuko abazi ko bayifite mirongo icyenda n'umunani ku ijana babo bari ku miti ariko noneho iyi nkuru yo kumva yuko ubushakashatsi bwagaragaje yuko hari ikigero umuntu afata imiti neza ku buryo ashobora kugera mu cya kigero aho virusi zigabanuka cyane mu maraso bigatuma agira amahirwe yo kutangiza abandi cyangwa se uwo babana badahuje ibisubizo ni amahirwe cyane kandi ni ibintu byiza cyane bituma hanagabanuka n'akato n'umuntu ukwiha akato cyangwa se abandi bamuha akato iyo ni inkuru nziza cyane ku bafite virusi itera sida mu rwanda ndetse no mu isi yose madame silivi muneza nawe akunganire nk'umuyobozi w'urugaga rw'ababana n'ubwandu bwa virusi itera sida madame muneza ni iki mwiteze kuri iyi gahunda icyo mwumva izahindura mu buryo abantu bitwaraga ni iki mwadusangiza icya mbere ni ukubanza gushima iyi gahunda iyi gahunda iradushimishije cyane bizatuma byibura abantu bafata imiti igabanya ubukana bwa sida bagira imbaraga zo kumva ko akamaro ko kubahiriza gahunda muganga yabahaye kunywa umuti neza ukanywera ku gihe ukanywa neza dushoboye kugira imbaraga zikomeza kwiteza imbere ndetse ryahizwa n'akato ryakorerwaga mu miryango rikagabanuka bityo tukagira imbaraga zo kugira ngo turebe ejo heza hazaza ubwo se madamu muneza iyo musubije amaso inyuma nk'abari muri uru rugaga mubona mwari musanzwe mubona bafata imiti neza cyangwa hari abatayifataga mu buryo bukwiye byabaga biterwa n'iki baba barabaganirije mu by'ukuri muri iki gihe abantu basabwa gufata imiti neza kuko twashyizeho gahunda y'uko y'ubukangurambaga ku buryo usanga muri buri centre de sante haba hari umuntu w'umukangurambaga w'urungano cyangwa uwo bita umuperedikateri ufite virusi itera sida ushinzwe gukurikirana abantu bafite virusi itera sida muri buri kagari kugira ngo amenye neza ibibazo bafite no kwibukiranya ko bagomba gufata umuti iyi gahunda rwose abafite virusi itera sida turiteguye gukomeza gukora ubukangurambaga yego dame damien nkawe ubana n'umuntu ugendana ubwandu bwa virusi itera sida wowe ntabifite ni akahe karusho wumva iyi gahunda ya leta igiye kuzanira cyangwa se kuzanira abandi nkawe icyo nashima ni uko yamfashije nkabyara umwana muzima udafite ubwandu nanjye nkaba ndi muzima umumaze igihe kingana iki ubana n'umugabo ufite ubwandu wowe utabufite tumaranye imyaka itanu yego hamase damien wowe nk'umugabo ufite ubwandu bwa virusi itera sida iyi gahunda wowe ku giti cyawe ubona izakumarira iki ubona izafasha ite abandi nkawe
murakoze mutwara yambaye damien nk'uko mubivuze ni ukuvuga ngo iyi gahunda ikintu ikumarira cyangwa se no mu mibereho yayo ikumarira iyo ufashe imiti neza bituma virusi zitiyongera ahubwo zikagabanuka zikajya munsi ya makumyabiri ni ukuvuga ngo umudamu bitumanye imyaka itanu tutangira wa gatandatu kubera ko gufata imiti neza no kuba wumvira gahunda za muganga bituma madamu wanjye atabasha kwandura sida kandi yewe nyifite ubu turi tubara ko uyu mwana wa kabiri urumva rero iyo nakurikiza gahunda zo kwandura kandi nangira ngo nibura ya miti mufate neza ngo abanyure za virusi ntabwo byari kuba ari byiza aho niho hantu hatubereye heza cyane tufata iriya miti tukayifata neza iyo uyifata neza kandi tugahuriza na gahunda za muganga ku giti cyarangiza zo kwa muganga rero kandi ukaba wumva neza wiyekuye ku buryo wiyakira ndetse ukabasha no kujya muri koperative nayo ikabasha kukwakira nawe ukiyakira ibyo bituma nawe miti inywa neza ku buryo ubwandu bwabwo bikunze bugomba kugabanuka kandi koko buragabanuka nkawe se nk'umugabo uba ufite ubwandu ukabana n'umuntu utabufite muri sosiyete mufatwa gute cyangwa se n'imbere y'uwo mwashakanye ingorane mukunze guhura nazo ni izihe ubu nta ngorane zikibaho kuko ni ukuvuga ngo dufite abakangurambaga batuba hafi kandi tukagira n'ibigo bigenda bituba hafi dushishikariza kuri iki kintu wowe ni ukuvuga ngo icyo ukora ni ugufata ni ukubahiriza gahunda za muganga ikindi cya kabiri ni ugufata ya miti yawe neza isaha uyinywereraho ukaba ariyo saha ugomba kuyinywereraho ikindi cya gatatu ntabwo ugomba kujya mu bintu bigenda n'ibiyobyabwenge cyangwa se bituma mbega uti utamenya ya saha ugomba gufatiraho imiti hanyuma iyo ufashe imiti rero neza aribyo nakomeje kubwira yuko ugenda neza neza iminsi yose bikagabanuka ukagera munsi ya makumyabiri ariko mubwira ko iyo tugihanye imyaka itanu ariko n'isaha nta kibazo aragira kandi nanjye nta kibazo mfite rwose
noneho madame damien nk'umuntu udafite virusi itera sida kandi ukaba wanavuze ko wagize n'amahirwe yo kubyara umwana muzima ufashijwe na gahunda zitandukanye wowe ni izihe nama waha abandi tuvuge nk'abamama badukurikiye muri uyu mwanya
inama nabaha njye ngerageza gufasha umugabo wanjye nkamwibutsa isaha yo gufatiraho imiti nkamwibutsa isaha yo kujya kwa muganga kuzana imiti hanyuma nkamutegurira n'indyo yuzuye kugira ngo ubuzima bwe bukomeze kugenda neza abadamu rero nabagira inama yo kwiyakira kumva yuko ni ubuzima nk'ubundi iyo umugabo afashe imiti umudamu nta kintu aba reka mbe mbajije noneho muganga simeo tuyishime iyi gahunda watubwiye ko ari gahunda ije ifasha izindi zari zisanzwe ubu muri iki gihe izakorwa ku bahe bantu ikorerwe hehe dr tuyishime gukora kuri kuri iyi gahunda yo gushishikariza abantu ko bafata imiti ikagabanya virusi ku buryo itagaragara mu maraso bapimye imipimo dukoresha hano mu rwanda iraba iri gukoreshwa ku bigo nderabuzima bitatu muri kigali irimo gikondo health center hakaza konomu health center ndetse na remera health center ariko ibyo ngibyo ni nk'uburyo bw'umwihariko nyamara kandi buza bwunganira uburyo busanzweho bw'uko n'ubundi abantu dufite mu gihugu hose bari ku miti nubwo bisa nk'aho ari umwihariko kuri ibyo bigo bitatu kugira ngo tubikurikiranire bya hafi ariko kandi n'ibindi bigo bisanzwe bikoreramo gutanga serivisi zo gufata imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida bizakomeza nk'uko bisanzwe duhereza abantu imiti tubashishikariza kuyifata neza tubahereza imiti igeze iyo ihari kugira ngo barusheho ndetse n'izindi serivisi zo kubakangurira kuza gufata imiti ndetse no gukurikirana aho bagize ikibazo kugira ngo barusheho gukomeza kuba bagabanuka zagabanuka cyane mu maraso yabo uko bishoboka uko bishoboka kugeza n'aho bishobora kujya mu kigero kitagaragara ndetse kitagaragara yego
numva nanjye nutanga igitekerezo yewe ndabona yuko iki kiza cya kanya nganda sidaje nikuri ndabye ahantu mperereye ndabona ni ikibazo gikomeye cyane ubusambanyi mu bantu bwarabaye ndase ikintu mbona ni uko nk'igitekerezo cyanje ikintu mbona ni uko amaleta yoraba agashyiramo ingufu nyinshi cyane nk'uko bariko baritanga mu kurondera ingene iki kiza cya coronavirus cova mu isi ndabona ni uko ibihugu byoja hamwe bagashyira ingufu hamwe kabisa kugira haboneke z'umucanco kwa sida kabisa byofasha cyane rwose byofasha cyane abantu kuko ndabona ahantu isi igeze ubusambanyi bwabaye ndani dr tuyishime iki gitekerezo cya matiyasi murakivugaho iki matiyasi rwose ni igitekerezo cyiza kandi mu by'ukuri cyumvikana kurwanya icyorezo mu by'ukuri bigira umumaro cyane iyo haboneka urukingo rwongera imbaraga nyinshi cyane cyangwa se rwongera ibifatika mu bijyanye no kwirinda kuko abantu iyo bafite urwo rukingo baba bavuga ngo batisanga muri icyo cyorezo ariko kandi ubushakashatsi buracyakomeza gukorwa hirya no hino bitandukanye mu bigo bitandukanye bikora ubushakashatsi no kuri virusi itera sida kugira ngo harebwe ko haboneka nibura urukingo rwabasha guhangana na virusi itera sida ariko ntabwo nyine riraboneka ubushakashatsi buracyari gukorwa buracyagaragaza ko hari intambwe zikiri gukorwa nyinshi ku buryo wenda igihe rizaba ryabonetse mu bantu tuzabimenyeshwa kandi ndetse na leta yaragejeje ko mu zapfuye amaleta yashyiramo imbaraga nyinshi mu bikorwa birumvikana ko leta zigenda zikora ibintu byinshi bitandukanye kugerageza gufasha abantu cyangwa se gukangurira abantu gukoresha serivisi zihari mu gihe n'urwo rukingo rwaba rutaraboneka kandi koko zikanaba nyine ziri hafi zibegereye ziboneka ku buryo bworoshye ku buryo umuntu atakenera ubwirinzi bwa virusi itera sida ngo abubure mu gihe icyo ari cyo cyose aba akeneye kuba yabukoresha kugira ngo ataza kugiramo kuba yakandura virusi itera sida akongera nawe mu mubare w'abandi bakurikiranwa madame semafara wowe nk'umuyobozi nshingwabikorwa w'urugaga rw'abana n'ubwandu bwa virusi itera sida iki gitekerezo cya matiyasi wowe urakibona gute igitekerezo ni cyiza ariko ni inshingano ya buri wese guhagarika ubwandu bushya bwa virusi itera sida uko abantu bakomeza gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye ni uko nguko ibyago byinshi byo kwandura virusi itera sida bigenda byiyongera rero inama ngewe natanga ni uko buri wese amenya uko ahagaze byose dushobora kubifatanya kwirinda kumenya uko uhagaze no kumenya yuko ufite inshingano yo gufasha abandi no kurinda abandi kwandura virusi itera sida rero tukaba dushishikariza abantu bose kumenya uko bahagaze hanyuma bagafata ingamba usanze afite virusi itera sida agafata umuti neza kugira ngo nawe agere mu cya kigero cy'aho eh, virisi zigabanuka mu mubiri mu maraso kugira ngo atanduza abandi radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu aya makuru naha ahumurije mbashimiye ko mwayakurikiye mukomeze mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu ijwi rya amerika mugire umugoroba mwiza murakarama
radiyo nziza y'icyitegererezo ijwi rya amerika radiyo yanjye radiyo yawe karaga urushinge ku makuru nyakuri yeah, yeah.